ఇది news with America ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki cumi na zitatu z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikro ndi kumwe nanje fideni yongabo urunani rutavuga rumwe na leta y'uburundi senarede rwatangaje ko rushigikiye ingingo y'abanywanyi b'umugambwe cdp bari hanze y'igihugu y'ugutahuka mu gihugu cabibarutse ku igenekerezo rya cumi na gatandatu ryo ku kwezi twebwe nta ngorane tubibonamwo mu runani senarede gira iteka ko ushaka gutaha abona yotaha kandi akatwemera ko agiye gukora igikorwa yariko akagikorera hagati mu gihugu twe tuvuga tuti nta kundi natahe uyo ni jean minani umukuru w'urunani senarede gira iteka mu rwanda komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside yagejeje raporo y'ibikorwa vyayo ku bagize inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka y'u rwanda mbere ko dushika kuri ayo makuru y'amara reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu aloyisi bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya aloyisi urakoze fidele ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka gatondo perezida w'ubufaransa emmanuel macron yaremeye yaremereye mugenzi we wa repubulika iharanira demokarasi ya congo felix cisekedi ko ubufaransa bugiye kumuha imfashanyo za gisirikare mu rugamba arimwo rwo kurwanya imihari yitwaje ibirwanisho mu buseruko bw'ico gihugu perezida macron yabishikirije ejo ku munsi wa kabiri ahejeje kubonana na cisekedi ku ngoro yiwe paris muri champs elize yasabye ibihugu vyo mu karere cane cane u rwanda na uganda gushigikira perezida cisekedi muri urwo rugamba arimwo yise ko ruhambaye komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa buraya nayo yaremeje urucanco rwa ebola muri iyi ndwi ikaba ari igikorwa oms ivuga ko gihambaye mu gisata c'amagara y'abantu ku isi kandi kizogira akamaro mu kurwanya ico kiza bubaye ubwa mbere urucanco rwa ebola ruhabwa uburenganzira bwo gukoreshwa ahantu hose ku isi intambwe igira kabiri igiye gukurikira nuko rushimwa na oms kandi bikaba vyitezwe mu misi iri mbere abategetsi ba sudani barasohoye ejo ku munsi wa kabiri umutahe mushasha wo gufata omar al bashir asanzwe ari mu ibohero uyu mutahe umwagiriza uruhara yagize muri kudeta yamushikanye ku butegetsi mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo inani n'icenda nk'uko amakuru ava mu banyepolitike muri ico gihugu no mu butungane bivuga bashir hamwe n'abandi bategetsi bafatanije gutwara bashobora kuzocirwa ubwo gufa canke bafunga ubuzima bwabo bwose nk'uko amategeko yo muri sudani abivuga uwo yahoze ari perezida wa sudani asanzwe kandi afise iyindi mitaha ibiri yarungikiwe na sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi ku vyaha byo mu ntambara niho nyabwoko yakoreye mu ntara ya darfur muri bolivia icegera ca kabiri c'umukuru wa sena umufasoni janine anyeze yatangaje jo kuwa kabiri ko ari we perezida w'imfatakibanza wa bolivia yashikirije ko ari ngombwa ko haba icuka c'amahoro mu gihugu casinzikajwe n'imidugararo ifatiye kuri politike janine agnes ashikiriza uh, ko yifuza gutuma ko vyihuta amatora inyuma yaho abo ibwirizwa shingiro ryemerera gusubirira evo morareze yahisemo gutanga imihoho n'abo nyene bose batanze imihoho
washington ijwi rya amerika muri leta zimwe za amerika abashinga amateka b'abarepublikane bashigikiye perezida donald trump bariteguye bikomeye kumurwanirira kuri uyu wa gatatu ni mu gihe abanyamerika bakurikiranira hafi ku mugaragaro ikibiriraho abategetsi babiri bakomeye mu bushikiranganyi bw'imigenderanire n'amakungu aho babazwa n'abashinga amateka ku byo bazi kuri dosiye ya trump na ukraine william taylor ni umudiplomate mukuru wa amerika muri ukraine, muri ukraine hamwe na george kent ahagarariye amerika mu karere k'uburaya na aziya abo bategetsi babiri bavuze ko trump yaremereye perezida wa ukraine volodimir zelenski gutanguza amatoza ku mudemokrate joe biden bashobora kuzohiganwa mu matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri perezida trump yagirizwa kandi kuba yarazibiye imfashanyo za gisirikare zigenewe ikirere buri mwaka kugira ayo matawuhoza abanze abe umunyamerika yagirizwa kuba yararwanye mu hari w'iterabwoba leta ya kisilamu ariko arayerera hagati y'imbibe za turukiya n'ubugiriki ni nyuma y'aho turukiya kimwirukaniye abategetsi ba turukiya bavuze ko uwo mugabo muhamed darwis umunyamerika yamuka muri yorodaniya yanse gusubizwa muri leta z'ubumwe za amerika asaba kurungikwa mu bugiriki abategetsi b'ubugiriki bakaba baranse kumwakira perezida wa turukiya recep tayyip erdogan yavuze ko abanyamahanga ibihumbi bibiri n'amajana atanu barwaniye umuhari wa leta ya kisilamu bari mu ibohero muri turukiya yafashe ingingo yo kubarungika bose mu bihugu bamukamo
washington ijwi ry'amerika muri amerika wahoze ari perezida wa amerika jimmy carter ariko aratora mitende ni nyuma yo kubarwa mu bwonko ikigo yashinze kandi kimwitirirwa hamwe n'umutambukanyi wiwe rosaline carter babishikirije ejo ku munsi wa gatatu wa kabiri muri ambabarira uwo mutama w'imyaka mirongo icyenda n'itanu yatanguye gutemba hasi avunika mu mafyigo mu kwezi kwa gatanu byasabwe ko abagwa yongera gutemba inshuro zishika zibiri kandi mu kwezi guheze carter yavuye ku butegetsi mu gihumbi kimwe amajana icyenda mirongo umunani na rimwe mu kwezi kwa gatatu niho byagaragaye ko yabaye perezida wa amerika yatwaye abayeho igihe kirekire naho ubudagi bwarahaye ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu pamu ryita ku bifungurwa pamu imfashanyo ya miliyoni cumi n'ibice icyenda z'amadolari y'abanyamerika yo gufasha abanyagihugu basinzikajwe n'imyuzure y'imvura muri sudani y'umanuko imvura y'isegenya yaguye mu kwezi kw'indwi yateye imyuzure yasambuye amazu aharugwa mu bihumbi hamwe n'ibiterwa kandi ituma abantu bashika ku miliyoni bahunga ingo zabo mu kwezi guheze leta yatangaje ko igihugu gishyizwe mu bihe bidasanzwe mu ntara za bahri na apalande apanayire yongera isaba amakungu gufasha icyo gihugu
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku yerekeye uburundi aho abanywanyi b'umugambwe cdp bari hanze y'uburundi mu bihugu bitandukanye igenekerezo rya cumi na gatandatu uno mwaka bazoba bageze i bujumbura anise niyo nkuru arongoye cdp arabyemeza akamenyesha ko bagiye gutsimbataza uwo mugambwe mu ntumbero yo kwitabira amatora yimirije inkuru dushikirizwa na desire hatungimana igenekerezo rya cumi na gatandatu isaha indwi z'umutaga niho abanyapolitike bashika kuri mirongo itanu bahora bakorera hanze y'uburundi bazoshika ku kibuga c'indege ca bujumbura yohani minani arongoye senarede giriteka amenyesha ko mu nama y'urwego nyobozi baheruka kugira aniseti niyo nkuru arongoye cdp imwe mu migambwe iri muri urwo runani yabamenyesheje ko abarongoye bose bifuza gutahuka kugira bitabira amatora yimirije muri iyo nama y'urwego nyobozi baremeje iyo ngingo yafashwe na cdp nk'uko yohani minani abimenyesha ariko kavuga ko hadatashe senarede hatashe abanywanyi n'abarongoye cdp ku gushaka kwabo bavuze ko bashaka gutaha ejo cyangwa hirya y'ejo twebwe nta ngorane tubibonamo mu runani senarede gira iteka kuko ushaka gutaha abona yotaha kandi akatwemera ko agiye gukora igikorwa yariko akagikorera hagati mu gihugu twe tuvuga tuti nta kundi natahe abagiye gutaha rero ni abanywanyi ba sedepe ni abarongoye sedepe bahora hanze hariho n'umukuru wabo igihe bazotahira nibo batora itariki no kubyo bazogenda mu rwandiko rwagiye habona kuri uno wa kabiri ruriko n'amazina y'abifuza gutahuka aniseti niyo nkuru ahakana ko atari we yarusohoye nk'uko tubisanga ku rubuga rwe rwa twitter ariko bamwe muri senarede twaganiriye bemeza neza ko rwavuye muri cdp bivugwa ko abanyapolitiki batashe bazoshikira mu nzu y'uburaro top hill ya yohani minani tumubajije minani aremeza ko yabemereye kuhashikira mu gihe bazoba bakirondera aho baba yego inzu ni rwanje inyubako ni rwanje ubona mwo bishobora kuhaba muragenda muhabe ko n'ubundi iragaragara ntamwemereye iragaragara inzu ni rwanje inyubako ni rwanje nabafashije kuyubaka ntayimuhaye nawe bashobora kuyibamo bakahategura bo nyine n'ibyatsi byahameze bakabikura bakahaba ntabyemeye ko bohaba nicyo gituma ibyo nabonye byandikwa ndatangara kumva hariho impari natanze ibyanje njye mbona ko atampari zohaba kuko umugenzi ambwiye ati simfise aho nshikira ndashobora gushikira iwawe kandi yagiye asezeye ntamwemereye ariko ashobora gushikira iwanje ashobora gushikira muri muri ziriya nyubakwa zahoramo topu hiri rezidensi ku bijyanye n'umutekano w'abo bagiye gutaha aniseti niyo nkuru ntiyashoboye kutwitaba ariko umwe muri abo bari kuri urwo rutonde rw'abagiye gutahuka atashimye ko tumuvuga izina amenyesha ko atamakenga bafise ku mutekano wabo tubibutse ko aniseti niyo nkuru igenekerezo rya gatanu ukwezi kw'icumi yari yagiye mu burundi avuye i burayi aho yari agiye gutegura umuzo w'abanywanyi biwe urugendo yasozereye igenekerezo rya cumi ukwezi kwa cumi uno mwaka desire atungimana kigali ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu rwanda komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside yagejeje raporo y'ibikorwa byayo ku bagize inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka y'igihugu izo ntumwa z'abanyagihugu zabajije iyo komisiyo icokogwa kugira ngo abana basigaye ari bato muri jenoside bashobore kumenya inkomoko yabo inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'itanu jenoside irangiye asumta kaboyi adufitiye ibindi kuri iyi nkuru kuva mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani nibwo humvikanye ikibazo cy'abana basigaye ari bato muri jenoside bakaza kwisanga mu bigo by'imfubyi cyangwa bararezwe mu miryango yagiye ibatoragura ariko kugeza ubu aba bana bakaba bataramenya inkomoko yabo inzego zinyuranye za leta zagejejweho iki kibazo ariko kugeza amagingo aya nta gisubizo cya burundu kiraboneka ubwo komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside yatangaga raporo yayo ku bagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi iki kibazo cyagarutse buri depite muhangayire na depite niyitegeka twagiye dutanga imyanzuro nk'inteko ishinga amategeko ivuga ngo hashakishwe inkomoko y'abariya bana batazi inkomoko yabo kuko jenoside yarangiye ari bato cyane n'uyu munsi urabona ko bikirimo imbogamizi bikirimo ikibazo none avuga ngo gukora ADN no gutangira ikizamini uyu munsi birasaba iki ku buryo biri ibintu bizakorwa ukibaza imbogamizi zabaye aha kugira ngo ibi bintu bikemuke ikakuyobera aha rero nibajije niba aho ibyo bibazo by'abo bana bashakisha inkomoko byaba bigeze bikemuka ese ayo mashuri baba barayabonye amacumbi baba barayabonye ndetse n'ikibazo kijyanye n'inkomoko kibahangayikishije cyaba kigeze hehe gikurikiranwa aba basore n'inkumi mu biganiro bagiye bagirana n'ijwi rya amerika bagaragaje ko kutamenya inkomoko yabo bibahangayikishije cyane nabimenye nkuze maze kuba mukuru uko ndimfubye ku buryo hari aho nageraga maze kumenya nkireba mu indorerwamo hari ukuntu mfataga nk'indorerwamo nirebe ndebe nirebe uko nsa nshobora kubona mama wanjye wenda niba yarasa nanjye mukurure nibuke yisubize byose birananira njye hari igihe nicara nkicara nkavuga kuko mvuga ariko mana yanjye ubu ninjya gushaka umugore wabona nzaryamana na mushiki wanjye natabizi mbese twebwe tubayeho mu buzima bwo guhora umutima uri hejuru uri ahantu henshi usanga duhora dufite umutima uhora mu kirere kuko nanjye nigeze nanabikoraho nagiye igahini aho njya mvuga ko narokokeye nshakisha imiryango yanjye ndanirangisha havamo umuntu umwe niwe wabuze ati hari umugabo umusa ariko nagumye kujya amuhamagara kuzambwira yuko uwo mugabo yabonye n'umwana w'umukobwa umuyobozi wa komisiyo yo kurwanya jenoside jean damascene bizimana yemeye ko iki kibazo gihari koko ariko ko bikigoranye kukibonera igisubizo ku birebana noneho n'ikibazo cy'abana badafite irangamimerere iki kibazo tukitayeho pe ariko kiragoye aba bana ni abana bagiye batoragurwa n'abasirikare b'inkotanyi abana ari impinja bakabasanga kenshi mu mirambo y'aho babaga bamaze guhagarika jenoside kumenya rero uwo bakomokaho ntabwo ari ikintu cyoroshye na buke umwanzuro ukurikizwa ubu ngubu nako ni umurongo ni uko abana bigaragara ko batashoboye kubonerwa irangamimerere abo bana nta gishobora kwemeza ko bacitse ku icumu kuko kugira ngo umwana yemezwe ko yacitse ku icumu bikorwa n'inteko rusange y'abaturage y'aho yarokokeye aho rero abo bana kenshi ntibazi aho barokokeye kuko bakuriye muri za ruforina eh, bigatuma hatashobora kumenyekana inteko rusange y'abaturage yabemeza cyane cyane ko batazi n'ababyeyi babo ariko rero umurongo watanzwe ni ukuvuga ko abo bana iyo bigaragaye ko koko bari muri iyo situwasiyo inzego z'ibanze zibaha ubufasha bugenwa na minaroke adn rero hari n'uwakibajije adeni ifite ibibazo bibiri icya mbere ni uguhenda ariko ikindi kibazo kigaragaramo hari igihe abantu bakuru banga ko iyo adeni ikorwa cyane cyane iyo ba- batwaye imitungo y'abo bana ikibazo cy'abarokotse jenoside bangirijwe imitungo yabo kugeza ubu ikaba itarishyurwa nabyo byagarutsweho ndetse abadepite n'abasenateri basaba ko iki kibazo gikwiye kurangira ikibazo cy'abarimu batinya kwigisha amateka ya jenoside nacyo cyagaragajwe n'imwe mu mbogamizi cnlg yagize muri uyu mwaka komisiyo ivuga ko ifite ingamba zo gutegura ingando zo ku rwego rw'igihugu zizafasha aba barimu kubona ubumenyi ku mateka ya jenoside kandi zikanatinyura abagifite impungenge kuri iri somo komisiyo yo kurwanya jenoside yanavuze ko ishyize imbaraga mu gushakisha abantu mirongo itanu bakatiwe ibihano byo gukora imirimo nsimburagifungo ariko kugeza ubu bakaba baratorotse batayirangije asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mu rwanda kandi i kigali haravugwa abasore batatu bo mu karere ka rusizi bavukana bagiye kumara indwi zitatu bitazwi aho baherereye ababibonye bemeza ko inzego z'umutekano arizo zabatwaye mu mpera z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka inshuti na bagenzi babo basaba ababijejwe kubafasha kumenya irengero ryabo erike bagira ubusa aduha ibindi kuri iyi nkuru nagiyeyo barambwira ngo ntawe uhari njya kimirongo ntabahari njya kwa kabuga ntabahari njya i remera madame jeanne murekatete utuye mu murenge wa kinyinya mu kagari ka kagugu mu mujyi wa kigali niwe wari ucumbikiye abavandimwe batatu bakodeshaga inzu ye kugeza ubu we n'abavandimwe b'aba basore ntibazi aho baherereye ababuze ni bwana vedaste bene gusenga w'imyaka makumyabiri n'icyenda y'amavuko bwana anisete imaniraruta w'imyaka makumyabiri n'itanu y'amavuko na bwana ernest niyonzima w'imyaka makumyabiri n'ibiri y'amavuko madame murekatete avuga ko aba batwawe n'inzego z'umutekano ku itariki ya makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka ahagana saa moya za mu gitondo zibakuye mu mudugudu wa rukingu bose uko ari batatu ngo bavukana ku babyeyi bombi rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda mbere yo kubatwara ariko murekatete yemeza ko yari acumbikiye babiri gusa bene gusenga vedaste wari umurezi mu burasirazuba na murumuna we imaniraruta aniseti wacuruzaga imyenda mu igorofa shike mu mujyi wa kigali avuga ko ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa cumi murumuna wabo yaje kubasura kandi bamwanduza mu buyobozi bw'ibanze ariko aza gutungurwa no kubona mu gitondo cyakurikiye abashinzwe umutekano bambaye igisivire baza kumutwara bamwita umujura bahita bamwambika amapingu bamutwarana na bakuru be namubajije na mbere kose uko yari asanzwe abanye n'abapangayi bavuga ko bari bamaranye imyaka isaga ibiri mu buzima busanzwe twabanaga neza bagerageje kuba abana bo mu mudugudu dutuyemo baza nk'abasore baza nk'imbaraga z'igihugu imiganda nabonaga bayikora bisanzwe nabonaga ari abana bagerageza gukora madame murekatete avuga ko akimara kubona bamutwaye abantu mu buryo atazi yihutiye gushakisha abavandimwe b'aba basore babuze mu buryo bugoranye yaje kumenya madame yanusiyata niyo nsenga utuye mu murenge wa mururu akarere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda madame niyo nsenga ni mushiki w'aba basore batatu ni nayo wahaye ijwi rya amerika amakuru atabariza abasaza be kuri ubu bagiye kumara icyumweru asiragira hirya no hino mu mujyi wa kigali abashakisha agasaba ko inzego zibishinzwe zamwereka abavandimwe be kuko gukomeza kubabura birushaho kumutera impungenge turagira ngo badufashe kudu- kubashakisha tumenye aho bari twe nabo baduhereze dufite impungenge ko baba badahari kubera ko tutababona kuri sitasiyo za polisi zose twagiye dusura twasabaga rero ngo mudufashe nk'inzego zibishinzwe mudushakishirize murekatete wari ucumbikiye aba basore babuze avuga ko mbere yo kubatwara yabigizeho impungenge maze umwe mu bashinzwe umutekano amwereka ibyangombwa ni ibyangombwa akomeje gushidikanyaho kuko atabona abo yari acumbikiye babatwara kubera ko urabona nari nakurikiranye cyane icyo nabonye cyo havuyemo umwe arambwa ati ntabwo turi abicanyi dore ikarita yanjye sinabashije gusomaho izina ahubwo nabonaga ari ikarita isanzwe ya polisi ariko iyo bigeze aho ngaho ndavuga se ko n'ubundi habaho abantu bahimba ibintu by'impapuro umuntu abyemezwe n'iki ko ari abapolisi ko dufite abapolisi wenda b'u rwanda bashinzwe umutekano mu bisanzwe noneho tukaba tugerageza kugera aho bari tukabura abantu kugeza ubu ngubu mfite impungenge avuga ati wenda wasanga ari n'abandi bahimbye amakarita runaka bakaza kwiba abantu murekatete yemeza ko batwaye abapangayi be babashyize mu modoka pikapu izwi nka vigo y'ibara ry'umweru n'ibirahuri byijimye gusa avuga ko bitamushobokiye guhita abona purake zayo kugeza ubu inzu bakodeshaga ijwi rya amerika yasanze ifunze ba nyir'urugo bavuga ko batwaye abasore batatu banatwaye imfunguzo z'iyo nzu bigakomeza kubahombya kugeza ubu nta kintu na kimwe nzi namenya ngo nzakora iki ese sinzi ngo wenda se n'ufungiye mu nzu hari n'ikindi gihe noneho nigeze kumva ibintu binukira mu nzu ndavuga ati nshobora kuba hari umuntu uri mu nzu upfiriyemo nibwo nahaguruka nabatereka nsara n'inzego z'ubuyobozi zize zintabare nicaye ubwo nyine ndindiriye kwenda ubuyobozi bwazagira icyo bumfasha bukaba bwaza iyo nzu igakorerwa iperereza mu ibara ijwi rya amerika ifiteho kopi igaragara ko madame niyo nsenga no siyata ku itariki ya munani z'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka yandikiye urwego rw'ubugenzacyaha riba asaba kumufasha kumenya aho basaza be batatu baherereye mu kiganiro kuri telefoni na madame marie michel umuhoza umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha ribu mu rwanda yemereye ijwi rya amerika ko ubwo busabe babubonye ubusabe bwabo twarabubonye twabonye tariki umunani z'uku kwezi ikigiye gukurikiraho dosiye yarafunguwe ibikorwa by'iperereza byaratangiye abari babacumbikiye bakavuga ko batwawe n'inzego z'umutekano nta buriya iperereza rigira uko rikorwa amategeko hari ibyo aba yarateganije ukuntu rikorwa ubundi urebye mu ngingo ya mirongo irindwi na gatatu ya cpp procedure penal ivuga ko iperereza rikorwa mu ibanga ayo makuru urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwarayabonye rurimo rurayakoreraho iperereza ariko habaho gukora iperereza ariko hakamenya wenda ngo abantu baba bari mu gihugu se iperereza rikorwa mu ibanga ririya niko amategeko abiteganya ni ukuvuga ngo nyuma y'iperereza ababuze ababo bashobora kumenya ngo wenda bari aha n'aha iyo iperereza rirangiye ibivuyemo bishyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha narwo rugakomeza uko amategeko agenda abiteganya hari n'indi baruwa biboneka ko yanditswe n'ubuyobozi bw'umudugudu wa rukingo ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka umuyobozi wa rukingo bwana jivensi kazimira asaba inzego zisumbuyeho ko zafasha madame jeanne murekatete zigafungura inzu ye mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana baburirwa irengero hirya no hino mu gihugu inzego z'umutekano zigahakana ko zitabafite bikazarangira zibagaragaje ibi bikunze kubaho cyane ku bakekwaho ibyaha bifite aho bihurira n'ibihungabanya umutekano w'igihugu ehe bagira ubusajwi rya amerika i kigali radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inyuma y'ikireta umushikiranganji ajejwe ubutungane w'u rwanda johnston businge yandikiye abadepite b'abongereza yishura iryo bandikiye perezida wa repubulika basaba irekugwa rya tom byabagamba na frank rusagara umunyamategeko charles kambanda abi new york yandikiye mu rushikiranganji businge avuga ko atasobanuye amategeko uko byari bikwiye yabibwiye umumenyeshamakuru wacu veniste nshimiyimana maze gusoma ibaruwa ye byanteye ikibazo kubera ko we aravuga ngo gurupe eriya un gurupe on arbitration and detention ntabwo eri binding report yabo kandi abongereza bayishingiyeho cyane bamubaza biriya bibazo ibi bintu busingye avuga ntabwo ari byo kubera ko mu mategeko bariya badepite iriya gurupe ya un yashingiye ku mategeko ari binding ku rwanda iriya raporo ya kariya kanama ka oni baravuga amategeko specifically u rwanda rwishe mu rubanza rwa mu gufatwa no kuburanisha rw'iyo rubanza rwa bariya bagabo kariya kanama kakavuga nanone na konstitusiyo y'u rwanda uburenganzira uburenganzira bw'abariya bantu batahawe n'igihugu cy'u rwanda kandi cyabisingiye ariko tubanze duhere ku by'ako kanama kavuga none se leta y'u rwanda iyo ivuze yuko katagomba kwivanga mu migendekere y'imanza ubundi kariya kanama karoni hari uburenganzira gafite bwo gutegeka igihugu gukurikiza ibyo kabonye ibihugu bibumbiye muri oni byumvikanye ko hashyirwaho umugenzuzi umugenzuzi muri ibi byo gufunga abantu badakurikije amategeko umugenzuzi muri oni ni ako kanama ni ukuvuga ngo n'u rwanda rwarabisinyiye ko kariya kanama kazajya kagenzura karagenzuye kakoresheje ibipimo by'amategeko mpuzamahanga n'ibipimo bya konsitisiyo y'u rwanda ntabwo ushobora gusubira inyuma ukavuga ngo ibyo bavuga no ni bure ntabwo bishoboka ariko minisitiri bushinge agaragaza yuko bariya badepite b'abongereza batagombye kwivanga no mu bibera mu rwanda mu manza zo mu rwanda ubwongereza se bwemerewe kwivanga mu manza zibera mu kindi gihugu ubwongereza ni kimwe mu bihugu bigize biwugize biri mu muryango wa oni ubwongereza ni kimwe mu bihugu bitera inkunga u rwanda akanama kariya ka oni kamaze kugaragaza amategeko mpuzamahanga u rwanda rwishyuye muri ziriya manza rukagaragaza ko u rwanda rutubahiriza n'amategeko yaro ya konstitusiyo kandi konstitusiyo y'u rwanda iriyo iri hejuru nta kuntu ubwongereza butabaza kandi bufite bufite n'uburenganzira abongereza bafite uburenganzira kubera ko nibo bishyura amafaranga menshi iyi leta ikoresha kuki umuntu yagutunga mu mafaranga ukanga kugenda gukora ibyo kumusubiza yakubajije cyane cyane ko ari kukubaza kwica amategeko mpuzamahanga wasinyiye mwumvikanyeho ariko se yaguha amafaranga yanagutegeka kwica amategeko wishyiriyeho nk'igihugu cyigenga ntabwo bari kwica bari kubwira kwica aho bari kubabwira kubahiriza konstitusiyo reka nk'urugero konstitusiyo y'u rwanda iravuga ati nta muntu n'umwe umuntu wese ufite urubanza aregwa agombye kwaba uburenganzira bwo kweregurwa imbere yo mucamanza bufitiye ububasha uburenganzira bwo kweregura uko bukubiye muri konstitusiyo y'u rwanda bivuze no konforontinga kubaza umuntu ukurega bwana bariya abantu bimwe n'uburenganzira bwo kubona amaso ku yandi abantu babashinja abagabo bazanye muri uriya rukiko urukiko rwanze ko byabagamba na rusagara babahata ibibazo ibi bintu bikubiye muri konstitusiyo y'u rwanda ariko icyo minisitiri bushinge avuga byumvikane neza ni uko asaba abantu kutivanga mu manza ziri mu rukiko ruriya rubanza ruri mu rukiko aricyo twita political crimes ibyaha barega bariya abagabo byose bizwi mpuzamahanga muri criminology byitwa ibyaha bya politiki ibyaha bya politiki ni ibyaha bishyirwaho n'abantu baba bafite ubutegetsi bagamije kugundira ubutegetsi mbwira ukuntu bariya bantu baregwa ngo baregwa ngo guteza imvururu mu banyarwanda ngo ngo ngo kutubahiriza ngo ngo furaga y'igihugu abazungu bariya bongereza kimwe n'abanyarwanda bari kubabwira ngo mbere na mbere ibyaha mu barega nta byaha bigombye kubaho mu gihugu cyubahiriza amategeko cyubaha muri konstitusiyo y'u rwanda baravuga bati tuzubaka igihugu kigenda ku mategeko tuzubaka igihugu giha abenegihugu uburenganzira noneho urajya inyuma ukavuga ati noneho ibintu byose muzavuga tuzajya tubiyita tubiha amazina ngo ni ukwangisha rubanda ubuyobozi ibi byaha byose ni ibyaha bitabaho muri demokarasi ariko rero ari abadepite b'abongereza ari ndetse nawe kandi uri umunyamategeko ejo bundi perezida wa repubulika yavuze yuko gukomeza kwivanga mu rubanza rw'abariya bagabo tumujya bakamba na frank rusagara ahubwo mushobora kubagirira nabi kandi urubanza rutararangira ibi bintu ntabwo ari iyo kwivanga mu miyoborere y'igihugu ahubwo ni ukubaza igihugu kandi n'abenegihugu abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kubaza biriya bibazo abongereza bari kubibaza inshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha niyo bigarukiye kuri radiyo ijwi ry'amerika tubashimiye kuba mwaduteze amatwi ntimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.